murabandanya mukurikirana ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi ni ikinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu muramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu wa mbere aloise bigirimanje ndemesheje ibi biganiro byo muri aka kanya bifasha abana kugira ngo bige neza bifasha abana kugira ngo batekereze neza mu gihe kiri imbere mu mashuri atangira bigafasha n'ababyeyi cyane cyane ku buryo hari ibintu byinshi twabateguriye bitandukanye by'abana uyu ni nelson mukasa umwe mu bagize umurwi uri kuratunganya inkino ku rwaruka rw'u rwanda ruri mu gihe cy'uburuhuko bw'amashuri turababwira kandi n'aho leta z'ubumwe za amerika ihagaze ku matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba mu rwanda ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini ariko imbere yaho ndabona rozine munezero yiteguye kubanza kudushikiriza amakuru make muyavugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye rozine mwaramutse mwaramutse aloyize mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya nigeria aho abategetsi muri icyo gihugu batangaje ko abantu cumi n'umwe bapfiriye mu gitero cyabereye mu isengero mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'igihugu n'abashika kuri cumi n'umunani bakomeretse mu ntango abanyagihugu bavuga ko icyo gitero cyakozwe n'abagabo babiri baje bitwaje ibirwanisho yamara umukuru w'igipolisi muri leta ya anambra ahabereye icyo gitero yahavuye atangaza ko igitero cyakozwe n'umugabo umwe yaje yitwaje inkoho mu isengero ry'abakatolika saint philippe mu gitondo cyo kuri uyu w'imana buramatari wa leta ya anambra willy obiano yatangaje ko icyo gitero cyabaye bivuye ku mishamirano yadutse hagati y'abanyagihugu bo muri ako karere bari basanzwe baba hanze ya nigeria gushika ubu nta murwi n'umwe witiriye icyo gitero igipolisi cyatangaje ko kitibaza ko umuhari w'iterabwoba boko haram ushobora kuba ufise uruhara muri ubwo bwicanyi mike pence icegera c'umukuru w'igihugu ca leta z'ubumwe za amerika yamiriye kure amakuru avuga ko ategekanya kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari hamwe perezida donald trump atitoje mu kiringo kigira kabiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri pence yaneguye amakuru yasohotse mu kinyamakuru new york times kuri uyu w'imana avuga ko ateye isoni ni mu gihe kandi ivyirwa vyakozwe ku bijanye n'uburyo perezida trump n'icegera ciwe pence bavyifashemwo mu kiringo c'amezi atandatu n'igice bamaze barongoye igihugu vyerekana ko ica gatatu c'abatoye ari bo bonyene bashima ubuyobozi bw'abo bategetsi ikinyamakuru new york times kikavuga ko ivyo biri mu vyatumye bamwe mu barepublikani bavuga ko perezida trump atokwitoza mu kiringo ca kabiri co kuyobora igihugu mike pence icegera ca perezida trump yatangaje ko nyabuna atekanya gushira inguvu ku migambi perezida trump yiyemeje kurangura kugira ashobore gusubira gutsindira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri igihugu cy'uburusiya cyatangaje kuri uyu w'imana ko leta z'ubumwe za amerika izorungika vuba intumwa yayo mu biganiro ku bijyanye n'intureka ziri mu buseruko bwa ukraine ivyo vyatangajwe n'umushikiranganja joji imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu sergei lavrov inyuma y'isaha imwe avuye mu mubonano yagiranye na mugenzi we wa amerika rex tillerson mu nama barimwo muri filipine mu mubonano ni umubonano wabo wa mbere bagiranye inyuma y'aho perezida donald trump yemereje ibihano bishasha ku burusiya ku bijanye no kwivanga kwabwo mu matora ya amerika yabaye umwaka uheze leta z'ubumwe za amerika naco yatangaje ku bijanye n'uwo mubonano umushikiranganji rex tillerson yashimye kutishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru sergei lavrov yatangaje ko naho amerika iheruka gusohora ibihano bishasha ku burusiya ngo nta wundi muti atari uko abategetsi b'ivyo bihugu uko ari bibiri babandanya kuganira igihugu cy'ubushinwa casatiriye korea ya ruguru kuri uyu w'imana kugira ngo ihagarike ibitero ikora vyo kugerageza za misile balistike ivyo vyatangajwe n'umushikiranganja joji imigenderanire y'ubushinwa n'ayandi makungu wang yi aho yavuze ko korea ya ruguru idakwiye gusotora amakungu ni nyuma y'aho ishyirahamwe mpuzamakungu onu risohoreye ibihano bishasha kuri korea ya ruguru wang yi yagabishije mugenzi we wa korea ya ruguru aho yari mu nama y'abashikiranganji bahurikiye mu ishyirahamwe rya aziya y'ubumanuko bushira ubuseruko yabereye imani muri filipine leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko ishima uburyo ubushinwa bwashigikiye ibihano biheruka guhabwa korea ya ruguru yamara ivuga ko izokurikiranira hafi nimba koko ubushinwa buzoshira mu ngiro ivyo bihano perezida donald trump yatangaje abicishije ku rubuga rw'iwe rwa twitter ko ashima kubona, kubona ibihugu by'ubushinwa n'uburusiya byarashigikiye byarashigikiye abandi byarifatikanije nako n'abandi mu kwemeza ibyo bihano akavuga ko bizogira ingaruka ikomeye ku butunzi bwa korea ya ruguru abategetsi mu gisirikare cya venezuela bamenyesha ko bahagaritse byihuta igitero cyari cyaje kigana ikirindiro hagati mu gihugu igitero perezida nicola maduro yise ko ari icy'abiyahuzi cyakozwe n'abarwanyi bahoze mu gisirikare babiri muri abo barwanyi bahasize ubuzima yang kagoripano umwe mu bategetsi mu gisirikare yashize ividewo ku mbuga ngurukanabumenyi aho yari akikijwe n'abasirikare yemanga ko bagize umurwi w'abarwanyi kugira bagwanye icyo yise ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa perezida maduro uwo musirikare yavuze kandi ko atari igikorwa cyo gutembagaza intwaro yamara ko ari igikorwa cyakozwe n'abasirikare mu ntumbero yo gutabara igihugu no gusubiza ibintu mu buryo mu nyuma yaho perezida maduro akaba yaserutse kuri televiziyo aho yatangaje ko babiri mu barwanyi bapfuye n'abashika umunani bafashwe yamara ntacyo yatangaje kuri yan kagwaripano intureka aho muri venezuela zariyongereye kuva mu ndwi iheze aho leta itangarije mu nama nshingamateka nshasha umugambi wayo wo guhindura ibwirizwa shingiro
hari amakuru havugwa hirya no hino ku isi imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo kome amakuru avugwa mu karere tuyahere kuri iri tangazo leta zunze ubumwe za amerika irakeza abanyarwanda kubona baritabye amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya kane z'uku kwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu ituze ntangere ariko amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'utunenge twibonekeje muri yo mu itangazo ryashyikirijwe na departema ya leta y'amerika mu mpera z'iyindwi turangije amerika ihamagarira ibimenyeshamakuru byo mu rwanda gutinyuka bikaza bishikiriza amakuru ya bamwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abanyagihugu baburabujwe mu gihe cyo kwiyamamaza amerika isaba abanyagihugu komisiyo ijejwe amatora hamwe n'abategetsi ba leta y'u rwanda kubahuka bakaza baravuga ibitagenda neza amerika irashima kubona abakandida barahawe umwanya kuri televiziyo bagashikiriza ibyiyumviro byabo ariko ivuga ko byari kuba byiza kuruta abakandida bose bifuza guhiganwa barahawe ako karyo amakenga ya amerika abandaniriza ku kuba ata muco wabaye mu guhitamwo abemerewe kwitoza ikifuza ko ibwirizwa rishasha rigenga amatora coba kimwe mu byo kwigwa mu bikorwa by'inama nshingamateka bigiye kuba muri ico gihugu amerika yifuza ko hotomorwa neza uko bikwiye kugenda imbere y'uko u rwanda rutunganya amatora y'abashingamateka mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika iheraheza ivuga ko ishyigikiye abanyarwanda mu twigoro twabo two kubaka demokarasi ikomeye hamwe n'inzego zidakumira kugira u rwanda rugume mu mahoro arama demokarasi hamwe n'akazoza keza kuri bose
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu burundi abanyeshuri barenga mirongo icenda bahora biga mu gisata ca laboratwari kuri lise y'ubuhinga yitiriwe hari mweranda yo ku muzinda muri komine rugazi mu ntara ya bubanza ntibagira ayo bacira n'ayo bamira ni nyuma y'aho ubushikiranganji bw'indero burungikiye urwandiko kuri iryo shure mu ntango z'uku kwezi k'umunani rufuta ico gisata buvuga ko bidakwije ibisabwa n'amategeko ni inkuru ya evariste nziko banyanka imbere y'umwaka umwe gusa ngo barangize ivyigwa vya laboratoire kuri lycée technique saint henri yo ku muzinda abo banyeshure bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko ubushikiranganji bw'indero bwarungitse kuri iryo shure urwandiko ruhagarika igisata bahora bigamwo umwigeme aline ntakirutimana ni umwe mu biga muri ico gisata ca laboratoire avuga ko asa n'uwakubiswe n'inkuba yumvise iyo ngingo twebwe twaravyumvise mugabo ntituzi igituma twebwe twavyumvise ku banyeshuri jewe bamwe barabimbajije ndababwira ati jewe ivyo navyo nzi hama tuca dufata ingingo yo kuja kw'ishuri turakoranira hamwe kugira ngo tubaze igituma iryo shuri ryoba ryugawe canke ryoba ryafuswe hama tumaze gushikayo diregiteri turahamusanga turabimubaza atubwira nawe nyene ko atavyazi yatubwira rero ngo turindire gushika itariki indwi z'ukwezi k'umunani atubwira ko ari hazotubwira inyishu ya nyuma umuyobozi w'indero muri komine rugazi aremeza ko ico gisata cugawe n'ingingo y'ubushikiranganji bw'indero bandora yeremiya asigura imvo n'imvano y'iyo ngingo twabonye ikete rivuye mu bushikiranganji rimenyesha yuko bafatiye ku maraporo baronse ku bugenduzi bwarunze kw'iryo shure babonye ko ari ibintu bidakwije bica bisaba yuko bashigikira yuko ryohagarara aho kubandanya rikora ico gisata kijanye n'ivy'ubuvuzi uwo mutegetsi w'igisata c'indero ku rwego rwa komine rugazi nabo nyene yemeza ko ingaruka ari mbi kuri abo banyeshure bari basigaje umwaka umwe gusa ngo barangize ivyigwa bandora yeremiya afise ico asaba abo banyeshure gushika uno munsi nta ngingo turabona iyo bayerekeye abanyeshuri ubwabo mugabo mu by'ukuri nko dusanzwe tubimenyereye iyo amashuri ahagaritswe n'ubushikiranganji bica bisaba yuko abahora bahiga baca bahiga ahandi hantu biga hoba hari ibikwiye bisabwa n'amategeko hama ku bijanye naho ryari rigeze bari bashigeze mu mwaka wa kabiri mbere nabonye ko n'umwikete bari bavuze ko ba- baba uburenganzira bwo gukora ikibazo ca leta kibajana kuri kaminuza ariko mu by'ukuri ntibari bwashika aho bakora ikibazo kibaja kuri kaminuza barageze mu mwaka wa kabiri ariko uwujejwe abakozi n'akazi kuri lycée technique saint henri afise icizere ko iyo ngingo izosubirwamwo umufasoni iratugabisha joseline avuga ko uwuserukira imbere y'amategeko iryo shure ariko arakurikirana ico kibazo mu bisanzwe ibyo bintu kuko tutarabitorera umuti cyangwa ngo twumve neza na neza inkuru zivuye kuri reperezanta w'ishure ntiturafata ingingo ni nayo mpamvu reperezanta w'ishure ariko arakurikirana neza kugira arabe ibyo bintu ukuntu byaba byaragenze abana mu kwezi kw'icenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo imbere y'uko umwaka w'ishure uheze urangira umushikiranganji w'indero mufasoni janvier ndirahisha yari yagabishije ko amashure y'abigenga atazoshikana mirongo ibiri ku ijana mu kibazo ca leta azofutwa iyo ngingo yari yerekeye amashure mirongo itatu n'atanu yo mu gisagara ca bujumbura ane yo mu ntara ya bujumbura imwe y'imakamba atatu yo mu ntara ya rumonge hamwe n'imwe yo mu ntara ya cibitoke mu ntara ya bubanza iri mu burengero bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru mu karere sentare ya afurika yubahiriza agateka ka zina muntu iri arusha mu gihugu ca tanzania yaratanguje uburyo bwo kurondera abashingwamanza baburanira abatishoboye bifuza kuyitura iyo sentare ivuga ko ubwo buryo buzotuma inzirakarengane zihohoterwa n'amareta zishobora gutunganirizwa kuva ku wa kane gushika kuri uyu wa gatandatu uheze abo bashingwamanza niho bahabwa inyigisho zo kuburanira abo bantu nikora pierre claver niyo nkuru umweshamakuru w'ijwi rya amerika arusha muri tanzania niwe adushikiriza iyi nkuru sentare ya afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu yemeza ko imaze kuronka abantu bayitura ariko badafise uburyo bwo kwirihira abashingwamanza iyo sentare ivuga ko benshi muri abo ari abagore abatishoboye canke abafunzwe ariko babona ko bahohotewe n'amareta yabo n'ubu madane dialo aturuka mu gihugu ca burukina faso icegera c'umwanditsi mukuru w'imanza muri iyo sentare avuga ko hashizweho uburyo bwo kuronderera abashingwamanza abo bantu abo nikora ati nk'uko mubizi abaza kutwitura benshi n'abatagira uburyo bwo kuronka canke kwirihira abashingwamanza iyi sentare itegerezwa guca ibaronderera ababafasha mu vy'amategeko kuko kuronka ubutungane nibwirizwa rikuru mu kubahiriza agateka kazina muntu hari n'abo twari tumaze gufasha naho umugambi utari bwatangure ni muri iyo ntumbero rero twarondeye abashingwamanza hirya no hino kugira ngo tubeho inyigisho maze bamenye ingene iyi sentare ikora parce que les avocats, il faut les former également.
Maître Isidore Rufikiri yavuze atwara urwego rw'abashingwamanza mu Burundi ari mu bahawe izo nyigisho avuga ko gufasha abatishoboye kurenganurwa mu butungane vyari vyaratevye ni kuri hageze gusa kuje kwaranatevye kuko amategeko yayo byari ngombwa yuko iba ifise ikigega gishobora gufasha abatishoboye gushobora kuyitura abantu bahohoterwa mu gateka kabo ni benshi kandi bava mu bihugu byinshi nicyo gituma kenshi usanga badafite n'uburyo bwo kwishikana ku isentare ubu abavoka nibo bazohora iyo sentare ituma guserukira no kuburanira abo bantu bazoba bayituye kugira ngo umunyagihugu ashobore kuzoronka abamuburanira barihwa n'iyo sentare abwirizwa kubanza kwitwara akazana dosiye yiwe yerekana ingene igihugu canke inzego z'igihugu ciwe zamurenganije zikamuhohotera inyuma yaho asabwa kwandikira sentare urwandiko agasigura ko ari ntawe nikora adashoboye kuronka uburyo bwo kwirihira umushingwamanza abagateka kabo gahungabanywa n'inzego za leta ariko bakabura uburyo bwo kwitura sentare no muri kongo bariyo nk'uko bivugwa na metre jacques zakaye mbumba atwara urwego rw'abashingwamanza mu gisagara ca matadi mu ntara ya bakongo Ah oui, parce que de l'expérience...
ego cyane mu runane rw'abashingwamanza imatadi abantu nk'abo baruzuye harimo n'abakenyezi mbere baba bahohotewe abandi bakaborezwa igufa n'ahandi muri afurika abantu nk'abo bari ari benshi kubera ikibazo cya mikoro make nicyo gituma iyo mfashanyo y'isentare ikenewe cyane kugira ngo abantu abo nikora nabo bashobore gutunganirizwa bahabwe abababuranira gushika ubu ibihugu mirongo itatu nibyo bimaze gusinya amasezerano yemera iyo sentare muri ivyo indwi gusa nibyo vyemerera abanyagihugu bavyo n'amashami yigenga kwitura iyo sentare atantambamye u rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu vyemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare ya afurika yubahiriza agateka kazina muntu metre isidore rufyikiri abona ko ibihugu vya afurika bikwega amaguru kuko inzego zavyo zikunda guhohotera abanyagihugu ibihugu vyinshi birakwega amaguru kuko amaleta menshi usanga akunda guhohotera abanyagihugu baratinya rero yuko imanza zohava zibabana nyinshi zikabana umurengera kandi nabo batari buhagarike ibyo guhohotera agatera akazina muntu biranababaje cyane kuko ayo maleta nyene niyo yasinye icyo twita shati africaine de droit de l'homme ni ikintu ciyumviriwe kugira ngo gitunganirize abanyagihugu bahohoterwa na leta canke n'abaserukira leta leta zimwe zimwe kugira zishire mu ngiro nk'urubanza rwa zitsinze bimera nko kwicumita agashinge biragoye kwicumita agashinge abashingwamanza mirongo itandatu n'umwe baturuka mu bihugu mirongo ibiri na bitanu nibo bahawe inyigisho zo kuburanira abatishoboye muri iyo sentare ibihugu vya afurika y'ubuseruko birimwo vyose hakiyongerako n'abaturuka mu bufaransa mu butaliyano hamwe no muri leta zunze ubumwe bwa amerika iyo sentare inyuma y'imyaka cumi imaze kwakira imanza ijana na mirongo ine na zitanu imanza zitandatu zituruka mu rwanda mu gihe ata murundi n'umwe arayitura Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
radiyo ijwi rya amerika ubunaho n'amakuru y'inkino tubunaho mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye mu rwanda mu mpera z'iy'indwi mu mupira w'amaguru amakipe yo mu cyiciro cya mbere akomeje gahunda yo kwiyubaka no kwisuganya mu rwego rwo kwitegura shampiyona izatangira tariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi gutaha kwa cyenda ikipe ya Rayon Sport iherutse gukina imikino ibiri ya gicuti yo kwipima iyo mikino yayihuje n'ikipe y'abakinnyi bikusanyirije hamwe ari abafite amakipe ari n'abatayafite ariko basanzwe bazwi muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda muri iyi mikino yombi Rayon Sport yatsinze iyi kipe y'abiyise abakorerabushake umukino wa mbere wabaye hagati mu cyumweru gishize Rayon Sport yatsinze ibitego bibiri ku busa hanyuma ejo bundi kuwa gatandatu irongera itsinda ibitego bitatu kuri kimwe iyi mikino yabereye kuri stade de l'amitié ku Mumena ejo kuwa kabiri Rayon Sport izakina na Simba Sports Club yo muri Tanzania umukino uzabera i Dar es Salaam wateguwe mu rwego rw'ibirori by'umunsi mukuru w'ikipe ya Simba muri iki gihe abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bari mu biruhuko bateguriwe imikino inyuranye hagamijwe gukomeza kubungabunga impano zabo nibyo dusobanurirwa n'umwe mu bagize itsinda ritegura iyi mikino y'ibiruhuko Nelson Mukasa musanzwe butumenyereye muri vakansi z'abana Ah, icyo gihe bifasha abana kugira ngo bige neza bifasha abana kugira ngo batekereze neza mu gihe kiri imbere mu mashuri atangira bigafasha n'ababyeyi cyane cyane kugira ngo ah, umwana igihe agiye muri siporo ah, aho kugira ngo asigare mu rugo ah, asigare mu bintu bitandukanye mu rugo bimuri- bituma atagira n'iterambere mu mu- mu myigire ye igihe igihe asubiye mu mashuri ubu twabateguriye vakansi vakansi y'iki gihembwe yo izaba ifite uburyo yihariye itandukanye na vakansi za- zishize ku buryo hari ibintu byinshi twabateguriye bizaba birimo bitandukanye by'abana dufite ahantu henshi abana bazakorera imyidagaduro hano muri stade twateguye ko ab- abana batari bategereye hano mu bice bya stade twabategurira ahandi hantu mu mu nkengero z'umujyi ahantu bakorera siporo hari ahantu twateguye hari ibibuga abana bazagenda ba- ba- bakorera siporo batarinze kuza kugira ngo badusange hano ahubwo hafi yabo tugarutse mu mupira w'amaguru uyu munsi kuwa mbere kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irahura n'ikipe y'igihugu ya Sudani ni mu rwego rwo kwitegura icyiciro cya nyuma cy'amajonjora mu gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo ikipe ya Sudani yasezereye u Burundi mu cyiciro cy'ibanze izahura na Ethiopia mu mpera z'iki cyumweru u rwanda ruzahura na uganda kuri uyu wa gatandatu i kampala rwakuyemo ikipe y'igihugu ya tanzania ikipe izatsinda hagati ya uganda n'u rwanda izahita ibona uburenganzira bwo kujya muri shani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani izabera muri kenya amavubi y'u rwanda aramutse asekewe n'ayo mahirwe byaba ari ku nshuro ya gatatu aserutse mu irushanwa rya shani umwaka ushize irushanwa ryabereye hano mu rwanda ikipe y'igihugu isezererwa muri kimwe cya kane kirangiza ikuwemo n'ikipe y'igihugu ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari nayo yegukanye igikombe yari claude munyandinda i kigali
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
mu cegeranyo c'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ku bijanye n'iterabwoba ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kivuga ko umugwi w'iterabwoba uharanira leta ya kisilamu wagumye ku isonga y'urutonde rw'imigwi y'iterabwoba ikomeye ku isi yose uwo mugwi niwo utanga inyigisho inkomezi mu yindi migwi wongera utanguza imigwi mishasha myinshi kurusha iyindi migwi ku isi ariko uwo mugwi warahuye n'intambanyi zitari nke aho wagiye uromogwa mu bice bitandukanye bitari bike nko muri siriya na iraq inyuma yaho ugiye uromogwa uwo mugwi uharanira leta ya kisilamu waciye urungika abagwanyi bayo bari basanzwe bari muri iraq na siriya kugira ibitero mu bihugu by'abarabu wongera ushishikariza iyindi migwi mu bindi bihugu bitandukanye kubandanya ibikorwa byawo intagondwa z'abagwanyi ba al qaeda n'iyindi migwi bakorana barifatiye amaleta adakomeye kandi adakora neza mu ntara zitandukanye ku isi kugira babandanye ibikorwa byabo by'iterabwoba umugwi wa al qaeda ukorera mu karere k'ibihugu by'abarabu ubandanya kugeramira abantu mu bihugu nka yemen akarere kaho kimwe na leta zunze ubumwe za amerika n'aho batsinzwe mu ntambara zitari nke el nursa front umugwi ukorana na al qaeda muri siriya nawe nyene urabandanya gukokeza intambara muri ico gihugu kugira baronke uturere bakoreramwo nko mu buraruko bushira uburengero bwa siriya el shabab nayo irabandanya kugira ibitero biteguwe neza kandi bikomeye muri somaliya n'uduce tumwe tumwe twa kenya n'aho abayobozi babo bateshejwe kandi abagwanyi babo bakagenda barahunga muri afghanistan al qaeda ibandanya gutsindwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari ibintu bibiri byabandanyije kwibonekeza icya mbere imigwi y'iterabwoba yagiye irafata uturere amareta atariko arakoreramwo yongera ifata uturere twarimwo intambara kugira ibashe kwagura ubutaka bakorerako icya kabiri ibitero byagirwa n'umugwanyi umwe umwe hirya no hino byarabandanyije kugirwa ku basivile mu bibanza bihuriramo abantu benshi ikindi ni uko igihugu cya iran cyabandanyije kuba icya mbere mu gushyigikira iterabwoba ku isi iran irashyigikira imigwi itandukanye ikorera muri siriya iraq n'ahandi mu karere k'ibihugu by'abarabu icyo cyegeranyo cy'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu cyateguwe na kaminuza ya leta ya maryland mu biro vyerekeye kugwanya iterabwoba bizwi ku izina rya start muri ico cegeranyo bavuga ko ibitero vy'iterabwoba vyagabanutse ku isi inshuro icenda ku ijana muri start bavuga kandi ko ibitigiri vy'abantu bishwe mu bitero vy'iterabwoba navyo nyene vyagabanutse inshuro cumi na zitatu ku ijana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo bikaba vyatewe n'igabanuka ry'ibitero hamwe n'igabanuka ry'abantu bahitanywe n'ibitero vyose hamwe vyabereye muri afghanistan siriya nigeria pakistan na yemen amerika izobandanya ishira uburyo mu gufasha amareta bicuditse gukomeza imigambi yayo yo kugwanya iterabwoba ariko kandi ishira inguvu mu gutorera inyishu irama mu guhagarika abashigikira ubwo bwicanyi butagira izina
iryo ryari jambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birabandanya mugire umunsi mwiza mwari kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro amakuru avurwa hirya no hino ku isi twayashyikirijwe na rosine munezero nayo fatuma arimasi karara niwe yashyize hamwe ibi biganiro ndabifurije umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.